iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo ine n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu ntara ya karusi mu burundi ababyeyi barasaba abarezi gucika ku ngeso yo guhana abana babakubita kuko nibaza ku bihano abigisha bahereza abana ku mashuri nibaza nti bamwe bamwe nuvuga ko bahana neza abana bakabashyira ku murongo kuko hari n'abigisha batifata nk'ababyeyi iyo uri kuramuhana cyane cyangwa ikeshyikezi acagira umutima mubi agacika ikibandi abo ni bamwe mu babyeyi bo mu ntara ya karusi mu gihugu cy'u Burundi naho muri uganda perezida yoweri museveni yategetse ko imipaka yari yarafunzwe kubera icyorezo cya virusi ya korona yongera gufungura kimwe n'ibibuga by'indege umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi wafatiye ibihano amasosiyete atatu yirengagije amabwiriza yawo abuza igurishwa ry'intwaro mu gihugu cya libiya umurwa mukuru wa Mauritania ubangamiwe n'imyuzure yaturutse ku mvura nyinshi yaguye kuri iki cyumweru ayo makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi umuyobozi utavuga rumwe n'ubutegetsi muri etiyopiya jawal mohamed yongeye kwitaba urukiko ku byaha by'iterabwoba aregwa ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu eugenia mukankusi jawal mohamed na bagenzi be makumyabiri na babiri bitabye urukiko uyu munsi kuwa mbere ku byaha by'iterabwoba n'ibindi byaha by'urugomo jawal mohamed yatawe muri yombi mu kwezi kwa gatanu nyuma y'iyicwa ry'umuririmbyi wari ikirangirire hacharu hundesa waharaniye uburenganzira bwo mu bwoko oromo abasesengura bya politiki bavuga ko ibyaha aregwa bishobora kuzongera umwuka mubi mu ntara ya oromiya igize igice kinini cya etiyopiya kandi ituwe cyane mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda jawar mohamed uyobora shene ya televiziyo the oromia media network yabonanye na minisitiri w'intebe abiy afite icyizere cyo kumwumvisha ko akwiye kureka ibice bitandukanye bya etiyopiya harimo na oromiya bikagira ubwisanzure bwa politiki cyakora umubano w'abo bagabo bombi wajemo igitotsi jawari yinjira mu rugamba rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ba oromo federalist congress cyangwa ofc mu magambo ahinnye yahise atangira kurwanya guverinoma ahagaze muri stade y'imikino ipakiye abantu ubutegetsi bushinja jawar gushishikariza abaturage urugomo rushingiye ku moko abinyujije kuri televiziyo ye no mu magambo avuga anashinjwa gukoresha itumanaho mu buryo budahwitse ashaka indonke hamwe n'iterabwoba ibyo byaha bishobora gutuma jawar atabasha kwiyamamaza mu matora ataha muri etiyopiya nubwo amatariki azaberaho atari yatangazwa mu bitabye urukiko kuri uyu wa mbere harimo na bekeri gerba umuyobozi wungirije wa ofc nawe ushinjwa gukangurira rubanda urugomo hamwe n'iterabwoba umuryango w'ibihugu by'uburayi wafatiye ibihano amasosiyete atatu yirengagije amabwiriza yawo abuza igurishwa ry'intwaro mu gihugu cya libiya ni inkuru twateguriwe na fidel niyongabo inama isanzwe y'abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'umuryango w'ubumwe bw'uburayi bruxelles yafashe ingingo zizozibira amatungo y'ayo masosiyete zongere ziyazirize kugirira imirimo y'ubudandaji mu bihugu byose bigize uwo muryango abantu babiri ku giti cyabo nabo nyene bafatiwe ibihano kubera barungika ibikoresho vya gisirikare muri libiya umuryango w'ubumwe bw'uburayi ufise amato y'ingwano akorera mu mazi yegereye libiya ajejwe kubahiriza ishirwa mu ngiro ry'ingingo ziziririza ibigwanisho muri ico gihugu no gutororokanya amakuru y'iperereza ku bayirengako libiya yaranzwe n'akajagari mu kiringo kigera ku myaka cumi kuva umugumuko wari ushigikiwe n'ishyirahamwe otan utembagaje ukongera ugahitana mu mwaka wa bibumbi bibiri na cumi na rimwe umutegetsi yatwazagaho mu wa mark kadafi yamara hari ibimenyetso ko hariko haraba intambwe mu nzira y'amahoro mu gihe abaserukira impanje zitana mu mitwe muri ico gihugu bahuye mu biganiro vy'amahoro mu gihugu ca Maroc ni nyuma y'uko izo mpande zitangaje giturumbuka agahengwe zikemera ko amatora aba mu gihugu abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Cote d'Ivoire bahamagariye abayoboke babo kugana imihanda Oriane itanga ishaka aratubwira inkuru irambuye mu nama n'abanywanyi b'umugambwe wiwe ejo ku munsi w'imana henry conan bedi umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida watara yarateye akamo abanyagihugu kabasaba kwiyamiriza ubutegetsi igihugu cya Cote d'Ivoire kimaze igihe gihanzwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu batari bake mu kwezi guheze ni nyuma y'aho umukuru w'igihugu muri iki gihe Alassane Ouattara afise imyaka mirongo irindwi n'umunani yivuguruje ku vyo yari yatangaje mu ntango z'umwaka igihe yavuga ko atazokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu umugambwe wiwe wamushikirije nk'umukandida mu matora inyuma y'aho mu kwezi kw'indwi umushikiranganji wiwe wa mbere Amadou Gon Coulibaly yitavye imana ahitanywe n'ikibazo c'umutima abariko bahiganwa nawe mu matora bavuga ko atemerewe n'ibwirizwa shingiro guhiganwa mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu kiringo ca gatatu yamara perezida watara we avuga ko ibwirizwa shingiro ryahinyanyuwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu atari ryo agenderako sentare ijejwe ibwirizwa shingiro muri cote d'ivoire yaramuhaye uburenganzira bwo gusubira kwitoza umurwa mukuru wa Mauritania ubangamiwe n'imyuzure yaturutse ku mvura nyinshi yaguye kuri iki cyumweru fide niyongabo adufitiye inkuru irambuye abanyagihugu baba mu bice bitari bike by'umurwa mukuru nouakchott bari barengewe n'amazi ku munsi w'imana inyuma y'imvura y'isegenya iboneka gake kugendesha imodoka ntibyashoboka mu bice bimwe bimwe by'umurwa mukuru abanyagihugu barafatiwe muri ibyo bice kubera imyuzure amazu amwe amwe yararengewe n'amazi igihugu cya Mauritania cyaronse imvura irengeye iyo cyahora kironka ku mwaka mu gihe cy'agatasi perezida wa Mauritania Mohamed Ould Sheikh El Gazwani agendeye ibisagara vya Basiknu na Abdel Begru ku itariki icumi y'ukwezi kw'icenda ivyo bisagara vyompi biri mu mpanuka gushira ubuseruko bw'igihugu vyarasinzikajwe n'imyuzure yasambuye amazu atari make yemeye gushiraho umugwi w'abajejwe kwishura vyihutirwa gusanura uruhome rukingira igisagara ca Basiknu hamwe no kubaka ibarabara ryugurura igisagara ca Abdel Begru. Ibihugu bitari bike vyo muri Afurika mu burengero birageramiwe muri iki gihe n'imyuzure iterwa n'imvura y'isegenye. Abantu batari bake baramaze kuhasiga ubuzima mu bihugu vya Niger, Senegal na Burkina Faso.
mu buhinde haravugwa impanuka ku nyubakwa yahitanye abantu icumi Oriane itanga ishaka adufitiye inkuru irambuye kuri uno munsi wa mbere niho abategetsi mu buhindi batangaje ko abantu cumi aribo baguye muri iryo sanganya ry'inyubakwa ryabaye mu gitondo mu karere ka maharasat abajejwe ibikorwa vyo gutabara imbabare batanguye ibikorwa vyo kugerageza kurokora abantu baba bakiri muri iyo nyubakwa panjab ashia komiseri w'akarere ka bihawandi mu gace ka tane kari mu kigwati c'igisagara ca mombai yatangaje ko abantu cumi n'umwe bamaze kurokoka mu bakomerekejwe n'isanganya ry'iyo nyubakwa y'amagorofa ane uwo mutegetsi avuga kandi ko iyo nyubakwa imaze imyaka mirongo itatu kandi ko hari hageze ko isubirwamo ariko ntibyakunze kubera ikiza ca korona catumye ibikorwa vyo kubaka bihagarikwa
barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tubibutse ko mushobora no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook youtube twitter na instagram aderese yacu ni voa radiyo yacu mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ababyeyi bo mu ntara ya karusi aho ni mu gihugu cy'u Burundi barahamagarira abarezi gucika ku ngeso yo guhana abanyeshuri babakubita ni inkuru y'ijwi rya amerika rifatanyije n'abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu desire atungimana uri i kigali mu rwanda ingeso yo gukubita abana mu mashuri shingiro ni ingeso ikibonekeza mu ntara ya karusi aho bamwe mu bavyeyi babona ko ari ingendo inyuranye n'akarangamutima k'umwigisha murezi bamwe mu bavyeyi bo muri iyo ntara yo hagati mu burundi babona ko guhana umwana mu kumukubita atari byo vyotuma umwana asubira ku murongo mwiza ibihano abana bahabwa ku ishuri nibaza nti aba- aba bateza ku gufatira ku ku umwe umwe wese ibibazo afise bakamenya ingene eh, umwana abayeho Umwa- kuko urashobora guhana umwana ukamuhana mugabo icyatumye ikosa ntigitore nyinshi kubera utabuzi ubuzima bwawe bwa bwa minsi yose rero uko nibaza ku bihano abigisha bahereza a- aba- abana ku ku mashuri nibaza nti bamwe bamwe nuvuga ko bahana neza abana bakaba- bakabashyira ku murongo kuko hari n'abigisha batifata nk'ababyeyi n'ikimenyamenya mwarumvise yuko mu ntara ya gitega umwigisha yahanye umwana aramukubita kugeza aho amwaka ubuzima urumva icyo si igihano ubwo ni ubwica umwana nibaza ko yakoze ikosa urabanza ukamuhanura yewe rero mu- mu bintu ntubanzi nko mu bana n'abafise ndafise n'uwiga mu windi muga ntiharagera aho bamuhana gushyikaho ni ukumva yidoga ngo bankubise ndababa kuko guhana gushyikaho umwana yogwara ntiyoba ari umurezi oya yoba ari umugezi wa nabi ntiwoca umuhana gushyikaho agwara cyangwa ngo ababara niba niwoba uri umurezi mwiza umuhanye gushyika agwara yoba yakoze ibi- ikosa ringana gute ku bw'uno mubyeyi gukubita umwana kubera ko yakosheje bishobora gutuma amenyera inkoni gutyo bigatuma agira umutima wo kurinda ntagire n'icyo atinya ibyo nabyo akaba ari kimwe mu bintu bishobora gutuma akurana ingeso mbi iyo uri kuramuhana cyane cyangwa kenshi kenshi acagira umutima mubi agacika ikibandi akaba umwana asinda aguma ah, umutima uhagaze ngo baranyica baranyica uca usanga n'ubundi ata- atagira umutima uri hamwe kubera aguma ahagaze umutima ngo arankubita arankubita ugasanga cyangwa avuga ngo "Ah, ngo byose nicyo kimwe ngo reka ashake nikorera ikosa ngo inkoni narazimenyereye aho rero umaze kumumenyereza inkoni ni hahandi aca bigisha ishungwe cyangwa ugasanga no mu ishuri ntakurikira aguma avuga ati ah barankubita ziraho ababyeyi babona ko imbere yo guhana umwana umwigisha yobanza kumenya igituma umwana yakosheje kugira ngo amenye aho ahera mu kumuhanura kugira ngo n'umwana atahure ko icyo yakoze ari ikosa jewe ngerageje kwiyumvira ibihano ba- baha abana batoya icambere gikomeye numva umengo guhana umwana si cyo kintu cambere cyo gukora ahubwo ni kwanza kumenya impamvu uwo mwana yakoze iryo kosa kuko urashobora gusanga uri kuramuhana bikamutuma ahahamuka mu mutima wiwe ndetse n'abigeni wawe kuramwigisha nabitahure rero igice cyo mbona cambere reka guhana umwana ahubwo banza umubaze mbega byagenze gute hari abantu bavyigiye bavyita mu gifaransa ya psychologue bajya bize imibereho y'abantu urumva ushobora kumumwegereza hanyuma akakwereka ati uyu mwana iyi mico afise ayikura kuri iki niki niki niki hanyuma hari igihe usanga nivyo gukubita umwana bijya bihano batanga usanga rimwe na rimwe naho nyene bifasha mugabo si ico kintu ca mbere co ku- kwirukira je nico mbona abantu borabirako ikintu kijyanye n'ibihano abana bahabwa mu mashure ubwa mbere igihano ni ikintu kiza gukosora ikosa ariko igihano kigiye gukosora ikosa burya hagomba kuba hakozwe ikosa rigakorwa n'umuntu azi ko ari ikosa niho haza ikintu cyitwa uguhana iyo rero urabye byinshi mu bihano bitangwa mu mashure urabona ko kubera ko uwo mwitwarariko wo kuraba ibyo byose utahabaye urasanga ko abana bashobora guhabwa ibihano bibarengeye cyangwa bagahabwa ibihano bitari bi- atari byo byari bibereye kubera ko umwana mu bisanzwe ari mu rugero rw'aho aba akiri ko aratendera gutendera ni ukwigana ibyo abandi bakora umwana nawe atangura kwigana ibyo ababyeyi bakora kuko nibyo yaruka abona iyo umwana agiye ku ishure aba agiye gutendera nk'umwarimu wiwe ni ukuvuga ngo yigana bijya umwarimu aba ariko aramwe- ara- aramubwira aba ariko aramuhanura nicyo gituma rero nyabuna umwanya munini eh, w'ababyeyi ku mpande zose zibiri baba ababyeyi bo muhira baba n'ababyeyi bo ku ishure eh, ibi bihano byitwa ngo bihabwa abanyeshure ni ibihano abantu bagomba kubanza kuraba no gusuzuma yuko mbega umwana igihano aba ariko arahabwa ni igihano kingana nawe ni igihano kijyanye n'imyaka arimo mbega nicyo cyari kibereye kuko ni umwana agomba kuba n'imiburiburi ariko arahanigwa ibyo ashobora kuba atahura aba babyeyi bo mu ntara ya karusi basaba abajejwe indero gushyira inguvu mu guhimiriza abigisha bagifise ingeso yo gukubita abana naho abigisha bagasabwa gukurikiza akarangamutima k'umwuga bize mu kureka gusinzikariza ubuzima abo bareze umuti je mbona ko nabo barimu babona bamwe abumenga basanga ba- umenga barataye imirongo nuko boza bara- nabone ba- bakaza baraza kubakoresha amanama kugira ngo ibyo bintu bihere icambere ni ukubera nibaza yuko mu mashuri mato mato bidahari bajya abantu navuze bita psychologue bari bakwiye kuba bafise ikibanza gikomeye mu mashuri yose kugira ngo abe ari bo bategekanya ibihano bikwi- bibwirizwa guha- guhabwa abana bivanye n'imyaka bafise bivanye n'aho bava bivanye n'ingene bakuze kuko umwana ashobora kuba yakuze umwa- umuvyeyi we asanzwe amukangamira birengeje hama agakangamirwa cane no no kw'ishuri agakubitirwa no kw'ishuri ugasanga ubumenyi bwiwe naho buriko buraja rero numva icambere gikwiye gukorwa abo bantu bize ivy'imibereho bari bakwiye gufashanya n'abigisha mu gutora ivyo bihano nko ku bijyanye n'abarezi je ndazi neza yuko eh, muri rya ntuzenya ajya amakuru pedagogike bakora mu bijyanye n'indero ndazi neza ko icyo kintu kiragarukamo cyane rwose ni ukuvuga ngo rero abarezi bagaruke cyane kuri bijya bize n'ibanga rikomeye n'ibanga ryo kurera umwana avuye muhira aba aje mu- ku mu- ku- ku murezi wundi kuri ubwo rero bagaruke muri ariya mateka ba- bagaruke muri kariya karangamutima eh, kugira ngo igihe cyo guhana bakoreshe igihano kingana n'umwana ugiye gato ukaraba ibintu nk'ibyo byo kwihenda byaragiye birazana ingorane iyo rero umuntu mu kijyanye no guhana adakoze ikibereye n'ikijyanye n'urugero rw'uwo ariko arahana ingene urwo rugero rungana ashobora gusanga yazanye ibindi bibazo ari nko kuvuna ngwana ashaka no kwica ibyo bihora bishika ugasanga ingorane nk'izo zirabaye abantu rero nibagaruke mu karangamutima ko kurera baba abavyeyi bo muhira baba abarezi ku ishuri bagaruke mu karangamutima kugira ngo abana bashobore kuronka indero ijyanye n'uko bagenda barangana mu buzima bwabo icyokorwa kuri ibyo bihano bitangwa ku ku mashuri nibaza nti umwigisha ubwa mbere yotangura akamenya yuko ari umubyeyi ubwa mbere akamenya yuko atari ngaho kugira ngo ahane mugabo ari ngaho kugira arere hanyuma akagerageza uburyo bwose kwiga ikibazo cy'umwana umwe umwe wese kugira ngo amushyire ku murongo amukure kuri zero amushyire kuri ku rundi rugero novuga mu iterambere ry'ivyigwa ntagerageze gukoresha inkoni kuko igaca umugani mu kirundi bati inkoni ishikira igufa ishikira ingese uretse ibihano byo gukubitwa ku mashuri amwe amwe haracibonekeza ibihano byo gukora ibikorwa biruhisha kurima mu mirima y'ishuri canke gusenya inkwi ku biga mu mashuri afise uburaro
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta iri mu gihugu cya tanzania ntizakiriye kimwe ubusabe bwa perezida w'u Burundi bubashishikariza gutaha ubwo yari yasuye igihugu cya tanzania umunyamakuru w'ijwi rya amerika james jovini yavuganye na bamwe bari muri iyo nkambi ya nduta egome twamwumvise ko perezida w'iwacu w'uburundi hamwe na perezida wa tanzania ko bahuye baraganira byinshi ku byerekeye eh, iby'ubutunzi n'ibyo gutahukana impunzi icy'ubutunzi haswa icyo mu isanzwe ntawokigaya kuko umva ni imigambi yabo hagati ya bene babiri aho icyo ni ikintu gitomoye rwose hama ikindi nacyo umuntu afise kamakenga n'icyo gutahukana impunzi kuko gutahukana impunzi ntibyari bibi gusa keretse yuko twumva yuko hamwe hamwe umutekano utara- utaramera neza mu gihugu usanga rero bamwe mwumva ari ikibagura gusubira mu gihugu cyacu cy'u Burundi yego twarumvise nyakubahwa mukuru w'igihugu eh, yaratembereye mu ntara ya kigoma aho yaje kubonana na mugenzi we bari kuvugana iby'ubuzima bw'ibi bihugu ba- bihanye imbibi nyakubahwa evariste ndayishimiye eh, avuga ku bijyanye n'ubutunzi eh, atibagiye n'ingene impunzi zagiye zakigwa na tanzania mu bihe byarenganye yarashimye ingene tanzania yabyifashemwo mu ku- kwakira impunzi nk'umubyeyi Eh, twaragishimye aho ntibibagiye rero n'ihunguka ry'impunzi ziri muri tanzania ko zosubira mu gihugu c'amavukiro na rijya harangwa umutekano mw'iki gihe none rero twebwe nk'impunzi turabona ko umutekano mu gihugu cacu c'amavukiro ego kweri urahari ariko tubyitegereje neza haracyari agahaze leta yokemura kugira ngo natwe dutahuke dufise umutekano mu mitima yacu itunganye sinabishimye bivanye n'ukuntu ingene noba narahunze kuko umutekano ahantu mperereye ntuhagaze neza kuko benshi abiwanje bose barabamaze babica none naco gituma cahutse mpunga hashika ngaha aje navyakiriye nabi bivanye kuko sinokwemeza yuko amahoro yabonetse bi- kuko izo ngorane zitarahera je navyakiriye nabi turavye nk'ubu hariho nk'ibintu twumva ibintu vyi- vy'imigwi iguma itera ahantu twu- nk'ubu twarumvise mu rumonge bubanza turumva na cibitoki yuko aho hose aho kwaguma haduka ibintu vy'in- eh, ibintu vy'ingwano ibintu nyene bagumane ba- barasana bica abantu Eh, twari twumva yuko hariho kandi n'undi mugwi kumbure na wene woba u- uza uva muri kongo witwa red tabara rero ivyo vyose vyo ni ibintu biguma bituma bidutera bidutera ubwoba tugira tugira ubwoba bw'uko twosubira kuja mu gihugu Ivyo bibazo rero ni nko kuraba ngene irya migwi twumva iri kudurumbanya umutekano mu gihugu twebwe yaduteye umutima uhagaze kubera ntidushobora kumva ingene vyoba bova ko ari ibisuma mugabo bakoresha ibi- inkoho za rutura ego mbe bica bidutera ikibazo gihagaze tugasaba rero leta ko yoyicarira ico kibazo nka nkama kuko tutazi mu minsi iri imbere ingene bizoba biriko biragenda hama bakicara hamwe bakaganira natwe tukaronka ituze mu mitima yacu tukabona gufata umwanzuro wo guhunguka kabiri kandi mu gihe twoba uwo batariyumvamo gusubira mu gihugu c'amavukiro tugasaba leta n'abajejwe impunzi amashyirahamwe mpuzamakungu ko yo- yofata akanya ko kumviriza ujya muntu atariyumvamo gu- gusubira mu gihugu c'amavukiro kuko iyo impunzi ziriko zirahunga usanga benshi bahunga ibibazo bitandukanye tutibagiye ko haba harimwo abafise ibibazo vyi- bi- bibaraba ku gatwe k'iwabo eh, hanyuma hakabaho n'ihunga rya rusange nyene mu bihe haba hari ihunga rya rusange ariko rero mu gihe umuntu abiba atarivamo gutaha twasaba ko yoyumvirizwa maze kumvirizwa rero bagafata ingingo bo nyene ubwabo imubereye bivanye n'uko nkumbure atariyumvamo gusubira mu gihugu c'amavukiro ariko uvyiyumvamwo nawe kweri nibaze yuko eh, ubutaha iwabo ni mwiza cane no mu giswahili bavuga ngo umuzarawu kwawo ni mutumwa natwe turifuza kuba twosubira mu gihugu c'amavukiro ariko tugatera akamo leta ko yofata nkama ikibazo c'umutekano ari naco gituma abantu benshi bahunga buri mwanya buri mwanya ni ukuvuga yuko nk'uko twahunze twahunze umwe wese afite ikibazo ciwe gitandukanye kandi nk'uko no gusubira inyuma umuntu adasubira inyuma bivaye n'uko abo- abona yuko ingwara yiwe yaheze ni ukuvuga ko ico kintu ico co kuvuga ati ngo hari abahunguka ni nk'uko kandi hariho n'abagaruka ino rero ivyo byo ntibyo gutangaza eh, byavanamo umwe wese umva afise ico yaje ahunze ico yaje yirutse turavye buryo bavuga ngo ubuza gusha buratagata mwaya mezi make nyene turumva ibintu bitagenda neza abantu bakubitwa bagashaya bakononerwa ubuzima bwabo abandi bagafungwa abandi turavyumva vyinshi biduca ivutu mbere tukaba twagira ko tunasaba ko yotanga umuco leta yova mu gacerere igatanga umuco abantu bakamenya ukuri aho guhagaze ari imbere nk'uhan- nk'uwagizwe n'icaha agahanwa bimwe biboneka kugira ngo abarundi bagire icyizere basubize icyizere ku gihugu cy'u Burundi hanyuma tukaba dusabye na leta y'u Burundi hamwe n'amashirahamwe atwumva eh, ndetse na Tanzania igihugu cyatwakiriye ku ruhande rw'impunzi twege turatekanye turi nk'abanyagihugu nk'impunzi zahunze ngaha hariho abantu bamwe bamwe eh, bashobora kwiyumvira ngo ngo mu makambi y'impunzi ngo niho hakorerwa ngo ibi- ngo ububi oya yahaba namba aho duhaye icyizere leta y'u Burundi na leta ya Tanzania ntibadushire kwidukebwe ngo nkumbure turi mu bahungabanya umutekano abantu bari mu makambi y'impunzi twebwe turi impunzi ivyo oh, ntidushaka kwivanga dusabye gusa leta ko yodukorera ibishoboka byose tukaronswa amahoro tukongera tukumvirizwa nko nk'impunzi mu gihe impunzi yoba itari yifuza gusubira mu gihugu c'amavukiro
ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
perezida wa uganda yoweri kaguta museveni yategetse ko imipaka yari yarafunzwe kubera icyorezo cya virusi ya korona yongera gufungura kimwe n'ibibuga by'indege ibi abikoze mu gihe mu gihugu havugwa imibare y'abandura ikomeza kwiyongera ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi uri muri uganda nubwo umubare w'abanduye icyorezo cya covid cumi n'icyenda ukomeje kuzamuka ku muvuduko uhambaye ndetse n'abapfa akaba biyongeye perezida museveni yavuze ko ingaruka zo gukomeza gufunga imipaka kimwe n'ibindi bikorwa by'iterambere ku mutungo w'igihugu zishobora kuzaruta iz'uburwayi ku magara y'abantu yongeyeho ko imiterere y'iki cyorezo n'ukuntu cyakwirindwa bimaze kumenyekana bityo akaba ari nta mpamvu yo gufunga ibikorwa by'igihugu ubuziraherezo aho akaba ariho yahereye atangaza ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga kigiye gufungurwa ariko kigatangira no kwakira abakerarugendo bonyine abo bakerarugendo rero bazemererwa mu gihugu n'abameze bate kandi bazasabwa iki provided they tested negative 72 hours before arrival in Uganda icyangombwa ni uko baba barapimwe iyo ndwara mu masaha mirongo irindwi n'abiri ni uko bagasangwa batayifite mbere y'uko binjira mu gihugu kandi abagenewe kuyobora aba bakerarugendo bakazareba ngo ntabwo bivanze n'abanyagihugu bazaje babafata ku kibuga cy'indege babatwara aho bagomba kuja batabahagarikije mu nzira the tourists will be driven straight from the airport to their destinations uretse gufungurira abanyamahanga ikibuga cy'indege perezida museveni yongeye ategeka ko amabwiriza yo guhagarika uruja n'uruza rw'abinjira n'abasohoka ku mipaka yose y'ubutaka uganda isangiye n'ibindi bihugu nk'uko yari yarashyizweho mu kwezi kwa gatatu mu rwego rwo kwirinda gukwirakwiza iki cyorezo covid cumi n'icyenda yahita ahagarikwa nuko ibikorwa ku mipaka bigasubira nk'uko byabaga mbere uretse iby'imipaka amashuri nayo yemerewe kongera gufungura guhera n'itariki cumi n'icyenda z'ukwezi gutaha ariko ku banyeshuri bari bari mu mwaka wa nyuma w'amasomo yabo mu nzego zitandukanye bonyine kugira ngo bazagire umwanya mugari ku ishuri uzabarinda kutandura nk'uko perezida museveni abisobanura indeed the total number of finalists is 1.2 million learners out of the total of 15 million i.e. less than 10%.
Ati nibyo koko kubera umubare w'abanyeshuri guhera mu mashuri abanza kugeza kuri za kaminuza y'abari mu mwaka wa nyuma w'amasomo yabo ntabwo ugeze kimwe cya cumi cy'abanyeshuri bose muri rusange dufite mu gihugu no kubera iyo mpamvu bazaba bafite umwanya mugari watuma bakurikiza amabwiriza yo kwirinda icyorezo kandi bayakurikije neza ntacyo bazaba mbibutse ko ingaruka zo gukomeza dufunze amashuri zizaba nyinshi cyane kubera akavuyo kazabaho mu gihe abava mu mwaka baja mu wundi bazasanga aho bakurikiye batararenze ku rwego bari bariho kugira ngo tuzahuze ibi bintu bizatugora abarimo kurangiza bagomba gukomeza kugira ngo ababakurikiye bazabona aho baje
The answer is a clear no.
Kuri iyi ngingo ijanye n'iby'uburezi Museveni yongeyeho ko mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha ariho leta izafata umwanzuro ku bandi banyeshuri batafunguriwe gutangira amasomo yabo rubanda nyamwinshi bari bategereje ko perezida museveni yagiye gufungura insengero dore ko benshi bavuga ko roho zabo zisonjeye ijambo ry'imana ariko n'ubwo insengero zitari kuriwe gukora nk'uko bisanzwe zemerewe ko habaho gusenga ariko hadateranye abantu basaga mirongo irindwi kandi bakanakurikiza amabwiriza yo kwirinda yose ukurikije minisiteri ishinzwe amagara y'abantu ubu umubare w'abamaze kwandura icyorezo cya covid cumi n'icyenda muri uganda uhagarariye ku bihumbi bitandatu amagana ane mirongo itandatu n'umunani abamaze kuvurwa bagakira kuri abo ni ibihumbi bibiri magana arindwi mirongo itatu n'umwe mirongo itandatu na batatu bo akaba bamaze guhitanwa n'iki cyorezo kandi abaturage basaga ibihumbi amagana ane na mirongo itanu bo akaba aribo bamaze gukorerwa ibipimo by'amagara abasaga ibihumbi bibiri kuri abo bose bamaze kwandura ni abasangwa mu mujyi wa kampala honyine ignatius sibahizi ijwi ry'amerika uganda
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira kuba mwahisemo gukurikira ijwi ry'amerika shimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru washyize hamwe aya majwi ni fasil gebeyeho amakuru yarahagarariwe na frederic nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeyeho mbifuriza amahoro n'amahirwe